at VOA1 The Hits.
washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu aho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma abakuru b'insengero zo mu burundi bari mu ngamba zikomeye zo gukumira ikiza cya covid 19 hariho n'ibibategeka raba abandi baza mu misa hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabo nyene n'abakristo bacu kugira ngo haze abaririmbyi bake baririmbire umwe umwe wese kuri mikoro yiwe kugira ngo ntihave ibinyanduruko yo guhana ico kiza uwo ni padiri mugiraneza thomas umukuru wa paruwasi ya kanyosha muri diyosezi ya bujumbura mu burundi avuga zimwe muri izo ngamba mu rwanda naho abadepite barasaba leta gusobanura impamvu hatubakwa imihanda ihagije aya makuru n'ayandi turabagezaho nyuma yavugwa hirya no hino ku isi diane nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru agezweho hirya no hino ku isi reka tuyahere aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho ishirahamwe nyamerika open technology fund rikora mu gisata co kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu buryo bugezweho ryitwariye umuyobozi mushasha w'ikigo usgm gitwara ijwi rya amerika michael park yagirizwa kuba aheruka kwirukana bidaciye mu mategeko abayobozi b'ibinyamakuru mpuzamakungu bitatu bitwarirwa muri ico kigo usgm gifatwa mu mugongo na leta ya amerika mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri usgm michael park yirukanye mu ndwi heze barimwo abarongoye iradiyo free europe n'iradiyo free asia ku ruhande rw'ijwi rya amerika umuyobozi waryo amanda bennett n'icegera ciwe sandi sugawara batanze imihoho bavuga ko park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi nshasha z'ico kigo bokorana abitwaye basavye abacamanza ko boburizamwo ingingo y'iyirukanwa ry'abo bategetsi bongera basigura ko ukwirukana kwabo gushobora kuzobangamira ukwigenga kw'ivyo bigo yaba michael park canke ikigo usgm nta n'umwe arishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru barimwo ab'ijwi rya amerika bari bagerageje kumva ico uruhande ruregwa rugona yemezwa na sena park yari yarahiye avuga ko azorwanira ubwigenge bw'ibimenyeshamakuru vyose bibarizwa mu kigo aramutswa gutyo bigatangaza amakuru adahengamiye ku vyiyumviro vya politiki kanaka bimwe mu binyamakuru bikorera aha muri amerika vyasesangwe yamara bivuga ko bifatiye ku myumvire yiwe ya politiki n'imigenderanire afitaniye na perezida donald trump bizohava bigorana ko imvugo yiwe ijana n'ingiro mu kwezi kwa kane perezida trump yifatiye mu gahanga ijwi rya amerika n'ubuyobozi bwaryo avuga ko imikorere mibi yaryagirije yaterwa n'uko inama nshingamateka yatebeje kwemeza michael park nk'umukuru w'ikigo usgm gitwara ijwi rya amerika tukiri aha muri amerika ico gihugu gitangaza ko citeguriye kuvana sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikira iterabwoba umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu mike pompeo yabivuze inyuma y'ikiganiro yagiranye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu abdallah hamdok aramutswa leta y'imfatakibanza muri sudani kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ubutegetsi bwa omar el bashir butembagaye mike pompeo ntiyatomoye ico yavuganye na mugenzi we wa sudani gusa mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yavuze ko yizera yuko sudani ishobora gutezurirwa mu ndwi ziri imbere ibi bikaba bije bikurikira icemezo ca sudani co gushumbusha imiryango y'abanyamerika baguye mu bitero umuhari w'iterabwoba al qaida wagavye kuri ambasade ya amerika muri tanzania na kenya hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ivyo bitero bikiba amerika yagirije sudani ko yarafashije uwo mugwi w'iterabwoba kubikora gutyo icigira ko isaba yuko imiryango yaburiye muri ivyo bitero yoshumbushwa n'ico gihugu ibihugu vyose bigize akanama kajeje umutekano muri onu kiretse leta zunze ubumwe za amerika vyiyamirije umugambi wa israel wo kwigarurira intara ya sijordani umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yagabishije israel yuko ari nk'amwe yo kuyoza akamo yatewe n'abagize ako kanama ikigarurira igice ca sijordani bitazokwijana kubwa onu ni umugambi ugiye mu ngiro ushobora kuzokwegera akagisi israel yari yavuze yuko uyu mugambi wiyamirijwe n'ibihugu byose keretse amerika ari umugambi itegekanya gushira mu ngiro bitarenze mu kwezi kuza kw'indwi onu muri make ikaba ishaka ko haba leta ya israel yigenga n'iya palestina nayo nyene yigenga gutyo amatati ya sijordani akava mu nzira amakuru tubafitiye muri kano kanya hirya nino ku isi tuyasozerereye muri madagascar aho perezida w'ico gihugu andri hajolina yatangaje ko vuba ico gihugu gitangura guhingura imiduga kifashijwemo n'amahinguriro yo mu budagi no mu bushinwa imiduga ya mbere izohingurwa n'ihinguriro kazikar muri uyo mugambi vyitezwe ko itangura kudandazwa mu myaka itatu iri imbere n'aho amazina yayo atatangajwe ihinguriro kazikar rizoikora rizohingura kandi n'amapikipiki perezida hajolina akaba yabwiye itangazamakuru ko isoko ryabo rya mbere barizeye mu gihugu ariko kandi bazoshorera no hanze na cane cane ku mugabane wa afurika kazikar ribaye ihinguriro rya kabiri ry'imiduga muri madagasikar rije risanga ryari rihasanzwe ryitwa karenji ricumbagiza mu gukora ku mwaka urwo ruganda rwahiriwe rudandaza imiduga iharurwa mu icumi madagasikar kiri mu bihugu vya mbere bikenye ku isi kimaze iminsi cerekana utwigoro dutandukanye twerekeza mu inzira y'iterambere ku banyagihugu cumi bo muri ico gihugu icenda babeshejeho n'amafaranga ari munsi y'amadolari abiri gusa ku munsi
urakoze diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi nyuma ya perezida evariste ndayishimiye visi perezida prosper bazombanza na minisitiri w'intebe ale guillaume bunyoni barahiriye imirimo yabo mishya bari imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ejo kuwa gatatu i bujumbura inkuru turagezwaho n'umunyamakuru ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uri kigali mu rwanda
imbere y'imana mushobora byose n'imbere uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe na sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro n'icegera c'umukuru w'igihugu jewe enjeniyeri posite bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'uburundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa shingiro rya repubulika y'uburundi n'ayandi mabwirizwa kandi no mushikiranganji wa mbere yabigenjeje gutyo afashe ibendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko uwamutanguriye yabigize jewe komisiyo de polisi generale bunyoni alain guillaume mushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u- iruhande yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwo abarundi kwirinda ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka bisabwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo abashingamateka baturuka mu mugambwe sanal utavuga rumwe na leta siho bari n'utwara uwo mugambwe agaton rwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka siho yari terence manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushingamateka w'uwo mugambwe arasigura igituma Eh, carahishijwe iyo bikozwe rero mu mpisho nta n'akamaro kw'igihumbi hajyayo mu gihe bikozwe mu nkabererobwo mu nyuranye n'amategeko eh, y'uko inama nshingamateka ikora ariko kandi biratangaje no kumva ibikorwa nka bene icyo kiba eh, abategetsi bakomoka ku bintu nka bene abo bikemezwa imbere y'urwego rutazoshobora gukurikirana ibikorwa byabo ubusanzwe iyi hari uno munsi irikererangiza ikiringo cayo iza yaba boje bakemezwa n'inama nshingamateka canke nkenguzamateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amategeko bitekanye ariko siko vyagenze umva rero harimwo agahaga kanini cane umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizwa shingiro abari bashatse kuvuga bati inama nshingamateka iriko iragenda ntiyorayiza canke ngo itore mu bisanzwe bavuga parlement nta nahamwe bavuga ngo parlement nouvellement élu oya bavuga parlema iyo bavuze parlema rero iyo hari urwego rwatowe rutararanga ikiringo ni ukuvuga ko rurangura ibikorwa ukuri kwamye naho biri uko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere arengiyome bunyoni ntihumuriza bamwe mu baharanira agateka kazina muntu abenshi bibaza igituma hagenywe uwahawe ibihano na amerika n'ibihugu vya buraya kubera uruhara yoba yaragize mwihonyangwa ry'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu metre janvier bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka turunora page yahungiye iburaya eh, harimwo kwerekana yuko eh, guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo eh, nkuru nziza yakoze eh, narya tuzi yuko ubu bunyoni eh, yari asanzwe soma mbike na nkuru nziza ubundi butumwa bugira kabiri kumbure eh, bishobora kuba eh, bijanye n'ukwerekana yuko eh, umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe ubutumwa bugira gatatu eh, novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane cyane ku bantu bahohotewe ku bantu babuze ababo ku bantu bacinyijwe bangajwe n'intwaro eh, bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa eh, tukibaza yuko ibyo gutahukana impunzi vyovyo eh, bisa nk'uko bica biba kure nk'ukwezi ivyo kwibaza yuko eh, nk'uko ndayishimiye yabivuze ngo hobaho leta mvyeyi eh, vyovyo bica biba nk'umugani abo bategetsi bamaze kurahira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo ibibanza by'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha abahora muri ivyo bibanza gaston sindimwo na joseph butore bagiye kuba abashinga amateka baserukira intara bavukamwo arizo igisagara ca bujumbura kuri sindimwo n'intara ya cibitoke kuri butore pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko batishyurwa amafaranga y'imirimo bakoze mu iyubakwa ry'umupaka wa Bweyeye uhuza u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka itanu yose bakoze ako kazi umunyamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo maze ategura inkuru abo baturage bavuga ko kuva imirimo yo kubaka umupaka muto wa bweyeye yatangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kugeza na n'ubu batarishyurwa kandi ibikorwa byose byari biteganijwe gukorwa kuri uwo mupaka byararangiye igihirahiro bahejejwemo bavuga ko kiri hagati y'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe imiturire kizwi nka rwanda housing authority cyubakishaga uwo mupaka ndetse na rwiyemezamirimo weguriwe isoko ryo kuwubaka twakoreye rwiyemeza bita twagiramungu alphonse twumvikana ko bazatwishyura ari uko nawe rwanda housing yamwishyuye tubaje rwanda housing itubwira ko alphonse yamwishyuye alphonse nawe akatubwira ko rwanda housing itaramwishyura none rero twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi kugira ngo twishyurwe baje rwanda hawuzingi bavuga ko bamwishyuye amafaranga yose nta deni bamusigayemo noneho twongeye kumubaza aravuga ngo nibo bayafite nabo twababaza ngo niwe none nkaba ngira ngo muturenganure ku bw'ako karengane amafaranga abo baturage bishyuza yose hamwe bavuga ko asaga gato miliyoni mirongo irindwi mu mafaranga y'u rwanda ayakubiyemo y'abakoze imirimo y'ubwubatsi mu buryo bwo gupatana nabo bakishakira abakozi ku ruhande ariko hakabamo n'ay'abagemuraga ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwaga ngewe ubwanjye n'abakozi twakoranye ko ari cumi na babiri bandimo miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana atandatu na mirongo ine kandi ubwo ayo mafaranga ni inka zo mu rugo nagurishije nta madeni nafashe muri sako none ubu ngewe nsigaye nk'undi umuntu wabasubiye inyuma ku buryo budasanzwe byangizeho ingaruka no muri iki cyorezo cya coronavirus tubereye aho dutyo kandi amabanki nayo yavuze ko agiye guteza aho dutuye ikibazo cy'umwenda abaturage bafitiwe cyakunze kugaruka kenshi mu nama abategetsi yaba abo ku rwego rw'intara yewe n'abo ku rwego rw'igihugu babaga bakoresheje mu bweyeye aba baturage bavuga ko hari n'ubwo bakoreshwaga izindi nama ku ruhande bakizezwa ko bagiye kwishyurwa mu rwego rwo kubakumira kongera kukibaza ibyo ariko n'ubundi bikarangira nta gikozwe bakoze ikintu cya taragite cyo gushyira kuri telefoni mesaje ivuga ngo ntimubaze umuvunyi kuko amafaranga yaraje murahembwa birangiye dusanga byari ibihuha icyo kintu kiratubabaza cyagiye cy'umushyikirano tuzi ko tuzakibaza mu mushyikirano kiraza iratuga amafaranga tugiye kubishyura ati ndetse ntabwo tuzayahereza n'uriya mugabo tuzayabaha batujyana ku murenge baratubwira ati mugende ku murenge mukuru amari muyohereza muri rwanda huzingi ati ntiyahagera ati tuzahita tubaha amafaranga yanyu ubwo biherereye ku bakoze mu buryo bwo gupatana imirimo mu iyubakwa ry'uyu mupaka wa bweyeye bariko ikibazo gifite ubundi buremere ubukene basizwemo n'iyo mirimo buriyongera ku gitutu cy'abo bakoresheje babishyuza kandi nabo batarishyuwe ni by'ukuri abantu bafite amafaranga bose hamwe n'abantu bagera mu ijana na kimwe abakozi bakoresheje imbaraga zabo mirongo icyenda na batandatu abazanye amabuye abazanye imicanga abazanye konkate bose bateranyije bari mu ijana na mirongo itatu baba bari kumpamagara abaza kunshaka mu ku rugo yambaye akazi bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa ubu nta kintu dufite ibintu byose twarabitanze turabiteza none abakozi twakoresheje baturaza ku nkeke ntabwo tubona uko tubabwira twabasabaga rero ngo mudukore ubuvugizi kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane kimaze imyaka ibiri n'igice batwizeza ibitangaza ntibibe n'ubu mbonye perezida wa repubulika ni byambera byiza nkamubaza nimba tugiye gupfa agashinga ngo tuzuze ubu ntibuge imyumba n'atari ubwenge icyo bazivuga ni uko leta y'u rwanda n'indi irenganura abanyarwanda ni ukuri turenganura yaba abategetsi ba rwanda housing authority yubakishije uyu mupaka ndetse na bwana twagiramungu alphonse wahawe isoko ryo kuwubaka nta n'umwe washimye kugira icyo avuga kuri iki kibazo cy'abahakoze ntibishyurwe inshuro zose ijwi rya amerika yagerageje kubavugisha ku mirongo ya telefone ntizitabwaga ndetse n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibabusubije n'ubwo byagaragaraga ko bwabagezeho ikibazo cya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage si gishya habaha mu karere ka rusizi ndetse n'ahandi hirya no hino mu rwanda kuko gikomeza kugaruka mu byo abategetsi bakuru muri guverinoma basabwa ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko uko umwaka utashye ni ikibazo kandi cyanagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda yategetse ko hafatwa ingamba zihamye zituma abaturage bakoze imirimo mu nzego za leta n'iz'abikorera bazajya bishyurwa ku gihe kuri aba basaga ijana na mirongo itanu babweyeho ariko hakumvikana igisa n'urujijo ndetse no kwitana ba mwana ku mpande zirebwa no kubishyura mu gihe bo barwana n'ingaruka z'uku kwamburwa temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda turacyari mu rwanda aho abadepite mu nteko ishinga amategeko basaba minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ikibazo kigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu iyo minisiteri iravuga ko ubushobozi bw'igihugu ari buke umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa arakomeza inkuru ibibazo by'uruhura abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda no mu ntangiriro z'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibyo minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi Claver Gatete yasabweho ibisobanuro mu magambo ku ngingo y'imihanda minisitiri w'ibikorwa remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda idahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane yubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho depite Gloriose wa Nyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubakwa icyarimwe unasenyuka nk'uko babibonye umuhanda wa kayonza rusumo twarawusuye ariko igitangaje wari utaranuzura ariko aho bakoze ibigori zaramaze kwangirika yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira bati nta jambo dufite turabibona ariko nta kintu dushobora kubikoraho abantu bakavuza induru ubwo ni ukuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe burundu ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka mabonesho ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'uba urangiritse uyu mudepite na bagenzi be barimo depite jean claude nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa kigali yagombye kuba ifasha abaturage mu buhahirane icyatumye ntanyurwa ni kimwe ese tuzahora muri muzungu niba umuhanda wakozwe kuki abantu badakora inyigo irambye ngo uwo muhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi hari umuhanda nanone twabonye kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri kabuga ujya upfa uri mu murenge w'i rwamagana kandi hari ahantu hari ubuhinzi kimwe n'indi mijyi mito cyangwa sentazi ntoya zinjira muri kigali zifite ubuhinzi iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na kigali mu buryo bworoshye mu bisobanuro yahaye abadepite minisitiri w'ibikorwa remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe byose biragenda birenga miliyari ijana ku bikorwa remezo gusa ariko ayo ngayo ni ayo gusana ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoyingi ntabwo twashyizeho imihanda yindi harimo kuregerezanya ku perezida wa repubulika harimo n'indi mihanda twifuza nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda dukoze ibyo gusa n'ibindi byose twabihagarika kuko ni amafaranga menshi minisitiri w'ibikorwa remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingengo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe ingana na miliyari ibihumbi bitatu n'ibice bibiri bisaba gusaranganya mu nzego zose ngira ngo ni mwe mwasuzumye bajeti mwabonye ukuntu yari iteye kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero uvuge ngo uyashyize mu kintu kimwe biragoye kugira ngo ujye gukemura ikibazo runaka nagira ngo mugire aho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazagera aho twifuza kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana ubadiya biraro iyi minisiteri y'ibikorwa remezo iza ku isonga muzatunga agatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano akavuga ko nko ku kigo rtda gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye bidateye kabiri bikaba birasenyutse hatirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa ba rwiyemezamirimo imirimo bakayita itarangiye muhanga karongi warakozwe ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwoba ubwo ni ukuvuga bari fomane durability biteye ubwoba umuhanda pindura bweyeye nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage nubwo ntari inginiya ariko umuhanda iyo utawukoreye drainage please investment wakozemo yose it is zero sum game kuri minisitiri w'ibikorwa remezo akavuga ko uko abadepite babyifuza na guverinoma ari uko ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi na cyane ko abaterankunga bagenda bagabanuka akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta n'umuhanda twongeraho kubera amikoro uko angana tugomba kubanza tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereyeho ariko kugira ngo tubanze dukore consolidation nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga n'iya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije mu buryo bw'imibare u rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero ibihumbi mirongo itatu n'umunani irimo imihanda ya kaburimbo irenze ibihumbi bibiri gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge aho umukuru w'u rwanda paul kagame yigeze kwiyama abahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda yise utuyira tw'abanyamaguru kubera ibiza bidasanzwe akarere kagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku rwego rw'igihugu harabarurwa intindo mirongo ine n'umunani zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere ijana na mirongo itatu zangiritse zose zikeneye gusanwa eh wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali dusubire mu burundi aho abayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya korona kurusha uko leta irimo kubikora ibindi kuri inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi murabigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda iki kibazo cy'ukuntu amasengero ahanganye n'ikiza cya korona kiribonekeza muri za diyoseze zitandukanye z'igihugu twohera muri diyoseze gatolika ya ngozi kuri w'imana uheze padiri mukuru wa paruwasi ngozi sirasi nyandwi yatanze itegeko ryo gusomera abakristu kuva ku w'imana uza ati abantu bazosubira kwicarana barenga batandatu ku ntebe imwe yahora yicarako abantu umunani mu kugabanya uko kugundana hatekanijwe kongerezwa imisa ubu hazokogwa imisa zine ku minsi y'imana mu gihe zahora ari zitatu no mu maparuwase yo muri diyoseze ya bujumbura nayo nyine ni uko paruwasi kanyosha iherutse gusanura isengero kugira ironka igabaniriza intebe zirundanye mu isengero bagira ko bongereza imisa zijya kuri zitanu zahora kuri zine abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko padiri mugirente toma niwe ayirongoye hariho n'ibibategeka ari abandi baza mu misa hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabo nyine n'abakristo bacu kugira ngo haze abaririmbyi bake baririmbire umwe umwe wese kuri mikoro yiwe kugira ngo ntihave ibinyanduriko yo guhana icyo kiza hari n'izindi ngingo twafashe mugabo n'izo batubwiye haba muri leta haba muri eklezia katolika zo kureka amanama adakenewe zo kutagenderanira ngo tuve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya cyangwa baze kuturamutsa kuko yoba intango muvano yo guhana icyo kiza no kugira sansibirizasiyo kumenyesha abakristo tubumvisha ko icyo kiza kiriho ko twocirinda mu gukurikiza amategeko leta iduha ingingo ruhasha mu kurwanya umugera wa korona zitanguye gufatwa mu masengero menshi ya katolika inyuma yaho bisa naho bigaragariye ko hari umupadiri mugenzi wabo padiri Clovis nishimwe wo muri paruwasi ya rumonge yahitanywe n'uwo mugera haraheze indwi zibiri n'ubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butamuvuze si mu masengero ya katolika gusa haboneka ukongereza inguvu zo kwirinda korona amakuru duhabwa n'abakunzi b'ijwi rya amerika ni uko no mu masengero y'abaporoti nka life center iri muri karite ya nyakabiga mu gisagara ca bujumbura nahone igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero ku isengero ry'umwungere mwiza bomberge riri mu buraruko bw'igisagara muri karite ya ngagara naho nyene nico kimwe amakuru duhabwa na bamwe mu bahasengera nuko hari imisa zibiri abantu barenga ibihumbi bitatu bahasengera bagabo umwe kubiri bivanye n'uko iyo sengero risanzwe ritunganijwe mu burongozi bw'abakristu gutyo abakristu ntibaheza ngo bahurire mu misi imwe ikindi abakristu ntibaherezanya agakoko batangira mu imperezwa nk'uko vyahora barahaguruka bakagasanga aho kashizwe kugira baterere mu imperezwa zabo bamwe mu bakristu bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashima izo ngingo zafashwe mu masengero amwe amwe kuko zituma bajya gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa korona mu ishyirahamwe rihurikiyemwo amasengero amwe amwe cnb babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitayeho amagara y'abantu umunyamabanga mukuru muri iyo shyirahamwe silivese bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu heze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo zo gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu umushaha n'uburyo bw'umubiri mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le developement holistique ni ukuvuga umuntu atera imbere mu bice byose hama kandi eh, twisunze na yesu yari afise minisiteri yo gukiza abantu yarasengera abantu hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu bavu bumve bagwaye ubutumwa dutanga ni uko uh, hariho inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko uh, badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ivyo binyamakuru ikindi twagomba gusaba ni uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kenshi kugira ngo abenegihugu bamenye uko ibintu vyo kurwanya ico kiza biriko biragenda ariko rero amasengero menshi biracayagoye gushyiraho ingingo zituma abantu bategerana zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi z'amasengero ni ubuto bw'amasengero bigata ko ntibashobore gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko henshi mu masengero abantu bakirundana kubera ko leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa ariko bamwe bamwe mu ndongozi z'amasengero barigwanako amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza bomberge ni uko kuri wa kabiri ndwi heze bikozwe kuri umwe mu baganga bahasengera kugira asigurira bamwe mu bakristo barongoye abandi mu migwi ikoraniro mu makartiye ibijanye n'uyu mugera n'ingene bushiramwo umwete mu kuwirinda umunyamabanga mukuru muri iryo shirahamwe cnb silvestre bizimana asaba leta kugwiza inyigisho hariho inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko eh, badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ivyo binyamakuru ikindi twagomba gusaba ni uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kenshi kugira ngo abenegihugu bamenye uko ibintu vyo kurwanya ico kiza biriko biragenda kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bandiwe umugera wa korona baharugwa ku ijana na mirongo ine na bane mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho turagezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
يزمن ازدي حود ثيري
ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani mu masaa sita n'igice ku isaha yo mu gihugu cya algeria imodoka yari itwawe n'umuririmbyi w'icyamamare ruwenes metube yahagaritswe n'abantu bitwaje intwaro ageze mu karere k'imisozi miremire mu burasirazuba bwa algeria imodoka ye ikimara guhagarara abagizi ba nabi bayisutseho urufaya rw'amasasu ruwenes matube ahita apfa umugore we na diametu barakomereka kimwe na baramukazi be babiri nyuma y'amasaha make urupfu rwa metub rwari rumaze kumenyekana maze abantu ibihumbi bafite uburakari bwinshi bahurira ku bitaro yari yajyanywemo mu buruhukiro hashize icyumweru cyose igihugu kiri mu midugararo abigaragambya basahura batwika bibasira amazu y'imirimo ya leta metubu yishwe hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo hatangire gukurikizwa itegeko ryemeza ko nta rundi rurimi rukoreshwa mu mikoranire y'abantu uretse icyarabu metube ari mu bari barwanije itorwa ry'iryo tegeko ku mugaragaro nyuma y'iminsi ine ku itariki ya mirongo itatu intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu muri algeria jeya zatangaje ko arizo zivuganye lunes metuba
inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere reka nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yegeranijwe na fatu alimasi karara yari ahagarariwe na frederic nkundikije igihe mwumva ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kenya.